iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika uno munsi turi ku itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'ijwi ry'amerika tugiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ku munsi wa gatanu tuganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme muri kumwe na oriyani itangishaka mbega noterera iki kugira amabi yabaye mu gihugu ntiyongere kuba kimwe mu bibazo umwigeme w'umurundikazi bernice irumva azwi ku izina rya bernice de belle yibajije aho yatangura umwuga wo kuririmba indirimbo zo gukundisha igihugu camwibarutse bernice de belle aheruka gusohora indirimbo yiwe yise iwacu ni mu gihe muri iyi myaka ya vuba ugwaruka abajene batari bake mu burundi no mu rwanda baririmba cyane indirimbo zihayagiza ibihugu byabibarutse bernice avuga ko bifasha abanyagihugu kunga ubumwe niwe mutumire mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe rero aho muherereye hose muterere mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro mbega mwe mubona ko kogwa iki kugira amahoro n'umutekano bibandanye gutsimbatara gusasagara aho muri nimero ni ya indi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku munsi wa gatanu tubibutse ko tuganira ku bibazo amagara n'ibindi byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme muri iyi myaka ya vuba urwaruka rutari ruke mu burundi no mu rwanda rugenda ruririmba indirimbo zihayagiza ibihugu byabibarutse mbere yaho hibonekeje cyane cyane abaririmba indirimbo z'urukundo indirimbo z'amaronko cyane izisa n'izishyira imbere imico y'ibindi bihugu nka amerika iburaya n'ahandi umwigeme w'umurundikazi bernice irumva murantunga bernice irumva azwi ku izina rya bernice de belle we yibajije ati mbega noterera iki kugira amabi yabaye mu gihugu ntiyongere kuba ni bimwe mu byatumye atangura umwuga wo kuririmba mu ndirimbo yandika ashimika cyane cyane ku kumenyekanisha igihugu kahise kacu aheruka gusohora indirimbo yiswe iwacu ni nyuma y'aho yari yarasohoye iyindi ndirimbo yiswe rwagasore aho yibaza ati iyaba no kwitwa rwagasore araza kutubwira impamvu y'ibyo byiyumviro byose niwo mutumire wacu mu kiganiro muri isanga muri kano kanya bernice de belle kaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane ahuyane murahora akomeye aho uri mu burundi
yego n'amahoro uretse ko akavura mu kanya kari ko karagwa
ni byiza cyane muraturusha twe turi mu kabeho ngaho i washington
natwe i bujumbura ndabona haje akabeho yego rero tujye mu kiganiro nyizina rero kuri wewe bernice n'iyihe mpamvu dusigaye twumva abajene benshi urwaruka rwinshi ruririmba cyane indirimbo zo gukundisha igihugu indirimbo z'akaranga k'igihugu ukabona barazikunze cyane
Eh, mu bisanzwe bigaruka hahandi nyene bavuga bati mu kirundi amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho O- ibyo waririmba byose haragera igihe ukumva muri wowe yuko hari ikibura ukaca umenya yuko ari ya maraso yawe hamwe uvuka cya gihugu cyawe ukaca rero bisaba yuko ukiririmba uririmba imico n'akaranga k'igihugu cyawe kugira ngo wumve ko uzi ukuriye cya kinogo cyari cyimbitse muri wewe kandi wumve yuko o, ushoboye gutanga ubutumwa nawe uterereye mu gihugu Mm. urakoze cyane Bernice rero eh, nk'uko nabivuze mbere hari indirimbo nshasha uheruka gusohora yitwa iwacu Ah, kumbure ni video yayo wari warayisohoye ariko uheruka gusohora na video yayo reka twumve gato ibyo waririmbye muri iyo ah, ndirimbo iwacu
Yo, yo, con gringo. mpagaze ku musozi nkabyamo gutera akamo murundi uba mu mahanga ya kure n'agatima ntigatera ntutebagane garuka dufashanye dutere iteko burundi iwacu burundi iwacu burundi nimuze tuhateze imbere iwacu burundi iwacu burundi dushize hamwe tuhateze imbere iwacu burundi iwacu burundi nimuze tuhateze imbere iwacu burundi iwacu burundi dushize hamwe tuhateze imbere ababa ku mpande zimwe z'isi mu ntara zose mu moko yose turangwe n'urukundo oh. mu butandukane bwacu tukinama n'ingingo yo kubaka uburundi bwacu iwacu nimuze tuhateze imbere iwacu Burundi iwacu Burundi dushize hamwe twahateza imbere iwacu Burundi iwacu Burundi nimuze tuhateze imbere iwacu Burundi iwacu Burundi dushize hamwe twahateze imbere Win, win, win, win.
iwacu uyu yari umuririmbyi bernice de belle umurundikazi umwigeme eh, niwe mutumire mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ibijyanye n'indirimbo nyinshi tukunze kumva zo guhayagiza zo gukundisha igihugu twumva eh, zisohorwa n'abajene cyane cyane urwaruka bernice muri iyi ndirimbo yawe watanguye utera akamo cyane cyane abarundi baba mu mahanga ah, bazi kubaka igihugu byavuye kuki ko ari byo wahereye ko Um, eh, icyatumye ndabihera ko urabona ikingo twari tumazemo iminsi iheze ah, hagiye harabaho guhunga mu myaka yahera hagiye habaho abaja guhiga cyane ubuzima mu makungu kurusha kuguma mu burundi Mhm.
ndavuga nti eh, abari mu makungu baba bahunze cyangwa bagiye kurondera ubuzima bashoboye kugaruka cyangwa bashobora kuza bagashira ingufu mu bikorwa biriko bikorerwa i burundi cyangwa bakazana ivyiyumviro turashobora gukora ibintu byiza bishobora kubaka igihugu nicyo gituma rero nabahereye ku- kuko abari ngaha bobo biroroshe kubumvisha umugambi kurusha umuntu ari ari inyuma y'igihugu atashobo- atakirimwo Mhm, mhm. Mhm.
Eh, nicyo gituma rero nabahereyeko Mm. urakoze cyane ndabona n'abanywanyi b'ijwi rya amerika kuri facebook batanguye gushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro Ah, jean pierre cimana avuga ati igikomeye ni ukwirinda amacakubiri mu batuye igihugu bavandimwe ubumwe ni umusingi wubaka ndakeka ari umunyarwanda ati umusingi wubaka igihugu mushiki wacu turamushigikiye hariho n'abandi benshi bagushigikiye berenice ah, hano kuri facebook ku rubuga rwacu aho mu burundi aho indirimbo yawe yasohotse abajene abandi bantu basanzwe bayakiriye gute bayivuga kwiki
Eh, bayakiriye n'igishika cyinshi kuko eh, bagerageje kumviriza ubutumwa burimwo indirimbo ndetse yakunzwe mbere cyane n'urwaruka mvuze ku rugero runini kurusha mbere n'abakuze urabona ko n'imiziki usanga batayitayeho cyane ariko urwaruka rwarayitayeho cyane Eh, kandi eh, ndabona n'ibimenyeshamakuru byinshi amaradiyo yayikurikiranye ndetse yararonse n'ubushimwe butandukanye Mm.
ubushimwe muri diaspora yararonse ikibanza cya gatatu ntungashimwe isabukuru yitwa inganji Mhm.
yaronse ubushimwe bubiri ni indirimbo iriko ira- irakorwa irakorwa kw'amakuru menshi ni indirimbo itumye kandi nzoja no guserukira uburundi muri festival yitwa sika muri guinee conakry ni indirimbo kandi iri no muri isanganiro awards urumva ko ari indirimbo Mhm.
benshi bakiriye neza Mm. Eh, uravuze ikintu gikomeye uti ni indirimbo ahubwo yakunzwe cyane n'abajene bishi- bi- bi- byerekana cyane yuko ibyo turiko turavuga uno munsi ari byo yuko abajene barakunze izi ndirimbo zikundisha igihugu zikundisha ah, ibihugu byabo byabibarutse cyane turaza kugaruka kuri icyo kibazo twumve bimwe mu byo uhanura ah, abajene urwaruka ico boshira imbere mu buzima muri iki gihe kuri wewe ariko mbere yaho eh, reka twakire abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika nk'uko twababwiye ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika nabo nyine bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro Eh, reka tuje ku mirongo ya telefone twakire uwitwa desire desire amahoro neza
cyane ku ijwi ry'amerika Mm. ikibazo cyangwa icyumviro
yego ni icyumviro mboneye gushyiraho n'ikibazo Mhm.
mu bisanzwe eh, igihugu kirimo urwaruka eh, kiratera imbere bidasanzwe Mm.
nagomba rero nshimira uwo mujene urwo rwaruka nkanje yashoboye kugira icyo akoza ari umwigeme agashiraho agaku- agashobora kwemera gukora igikorwa cyo gukunda igihugu camwibarutse Mm.
ndamuteye intege Murakoze.
nakomeze ku ibanga akomere ku ibanga ashira imbere ibyiyumviro bituma igihugu cyiwe cyotera imbere na cyane cyane mu mu ndirimbo ariko aratunganya
Mhm.
hanyuma nce nogira nkebure abandi bajene mbega uno munsi twaranira kuramba cyangwa twaranira kurangwa mu bikorwa byiza mu gihe twati ko tugomba kuvuga neza igihugu cyatwibarutse burya rero birababaje ko aho usanga urwaruka guhaguruka kuja mu mabi atagira isoni kunyaga ubuzima bw'abandi bantu bagenzi babo kubera gusa gusamara mu bitazo ntibije kandi bari bwababwiriza gukoresha ingufu zabo maze bagakora ibikorwa bishobora gutuma igihugu cyabo kirangwa neza kigatera imbere je rero mvuga nti urwaruka ni rube maso ruhagarare bwuma ni ukuvuga ko rugwirinde ivyo byose vyotuma eh, ru- ru- rubisamaza bigatu- bugatu- bigatuma urwaruka rubura ibyo rwokora biruteza imbere reka mbere ingaruka zikagaruka zigaruka zifata igihugu abarutse uno munsi ntazokwaruka ejo uwo mwigemere nawe vurema ndasubiye kumukeza naramuteye intege nakomere ku ibanga murakoze murakoze cyane desire murakoze cyane Eh, reka twakire n'uwitwa silvestre ku murongo wa telefone uraho neza silvestre
ndaho neza nawe ndakuramukije Lidiane ni Lidiane ni nazi Eh, ni oriane tanga ishaka
Eh, tanga ishaka Lidiane Ndaku- ndakumva cyane mu mu biganiro byinshi muri muri isanga no mu biganiro byo kuvuga iwacu mu ntara ni wewe Eh, iwanyu mu ntara ni mugenzanje diane nini nahazwe Eh, kenshi Eh, mura- murasangiye amatwi
none silvestre duhamagaye uri hehe wewe
ninde wahamagaye ni mu Buganda mu buganda ni byiza cyane ko mudutega amatwi i buganda ikibazo cyangwa icyiyumviro ndakunda iradiyo ijwi rya amerika ndayikunda cyane nayo- nayo itagiye n'ijambo ko ari iryama Ah, tubanza kubyagira mu kuyumviriza ntiyumvirize duhagaze
urakoze cyane hariho eh, induru ndi ko ndumva mu icyumviro cyane ndashimye rwose iki kiganiro cyo kugaruka bama batubize bakarushyira mu bintu bibi aho bo- babarongoye bakabwaruka bw'uburundi bw'ejo bakabigisha ibintu bibi bi- bisa nabi uyo muntu yigisha urwaruka ngo ru- rube niza ruterere n'umuntu mwiza cyane ubwo rwaruka ni ruterere rureke kumviriza basesa nk'uyozi kuko bajya ntibasesa nk'uyozi babigisha imico mibi kandi ari abana bakeneye uburundi bw'ejo bakeneye uburundi bushasha ubu twifuza uburundi bushasha twifuza uburundi bw'umuriro ibyo twarabivuyemo Eh, abarundi bose nibahurire hamwe barondere uburundi bushasha uburundi bw'umuriro babuvemwo aho bakabubereyemo ni kera naho ngejeje Mm, turagushimiye cyane silvestre bernice de belle ku byiyumviro n'ibibazo canke ibyo bashikirije desire na silvestre duga ku ijambo
Em, jewe nanjye nobishigikira urwaruka rugomba kugira ingufu nyinshi n'ubwitonzi eh, hanyuma bukiyumvira yuko ahatagira ubumwe a- atagishoboka bisaba ngo turengere injyane z'amoko z'amadini eh, injyane z'amaronko kugira ngo dushobore gukora ikintu turi hamwe niho dushobora gutera imbere
Eh, ndum- icyo novuga ahanini Eh, ndumva ari kimwe mu bi- ari cya kibazo ahubwo nari nabajije mbere yuko tuja ku mirongo ya telefone ico bohanura abajeune eh, ico boshira imbere kumbure ni nabwo butumwa nkeka uzotwara muri Guinea Conakry aho bagutumiye nabo nyene abajeune baho hari ijambo uzobubatekereye
oh, ijambo ni iyo nyene ryo kugira ubumwe n'urukundo kugira ngo dushobore gutera imbere kuko urwaruka rutagiye hamwe ngo ru- rushobore guhuriza ku ku ijambo rimwe ry'iterambere ry'igihugu cabo n'igihugu ntigitere imbere kuko igihugu kiba cizeye urwaruka kuko nirwo rufise ingufu iyo rero rutumvikana ntacyo kunda ubundi butumwa nzoba mfise ni ubwo gukunda ibihugu barimwo gukunda afurika gu- gukunda iby'iwabo Eh, kuko ntiwokwamushira imbere gukunda iby'abanyamerika cyangwa iby'abanyaburaya bo barateye imbere ariko twe turafite ibyiza byinshi nk'uko wumva muri iyo ndirimbo turafite ibyiza byinshi tworata kandi twogerageza gukoresha kugira ngo dutere imbere ariko iyo tubiretse ntumva ntibiku- ntibiba bigikunze ko dutera imbere Eh, ni Urako- ubwo butuma rero nshimikirako Eh, Mm.
ubu.
kumbure bimwe muri ivyo vyiyumviro eh, vyavuye mu, mu mu barundi bo muri kahise kuko turabyumva ko wabiririmbye no mu ndirimbo yawe wise rwa gasore iyo ndirimbo harimo ubutumwa bwiza cyane naho nyine washikirije mbere y'uko tuyikina iyo ndirimbo wubanza ukatubwira icyari mu byiyumviro byawe mbere y'uko uyandika mbere y'uko unadusigurira ibirimo wari ko wiyumvire iki aho wasohoye iyo ndirimbo wise rwa gasore
icyayi mu byiyumviro byanjye ariko mu bisanzwe ndi nkorera ukurikirane rw'indirimbo zerekana uburundi uburundi ni igiki iwacu harangwa n'iki kahise kabwo ni iki cyane yumvira ku ntwari intwari z'uburundi zagiye zirabaho mfata akanya rero ko kwiga kuri rwa gasore kuko ni imwe mu ntwari ikomeye cyane ngaha i burundi
reka tugumve indirimbo yiwe hama nyuma yaho uraza kutubwira ibindi byinshi bijyanye n'impamvu wayiririmbye n'ibirimo indani muri iyo ndirimbo reka tutege amatwi bernice de belle indirimbo yiwe rwa gasore
izina ryanditswe n'irangi ritazima izina ryama ryanditse mu mitima izina rudoviko rwa gasore izina ritanditswe ku bisate by'amabuye izina nzari ndapfa ntibagiye izina Ludovico Guagasore Shaka kwitwa Guagasore Shaka kuba intwari nka Guagasore Shaka kwitwa Guagasore Shaka kuba intwari nka Guagasore muganwa atari umugani kwa gasore butore butarinda ubuto kwa gasore intwari yaduha yo kwikukira sinokora nk'ibyo wakoze kwa gasore simbereye kuvugwa nk'uko bakuvuga ariko nshaka guca mu makanda yawe yewe shaka kwitwa rwagasore shaka kuba intwari nka rwagasore shaka kwitwa rwagasore shaka kuba intwari nka rwagasore Kwagasore warapanye urugamba Kwagasore ntiwatinye uruguhamba Baragandutse kugeza baraguhamba Ntiwashize imbere kuramba Washize imbere kuramba k'uburundi Mu mwideke njoro amahoro n'iterambere jewe shaka kwitwa bagasore shaka kuba intwari nk'abagasore gukunda abandi n'ubushaka kwitwa bagasore jewe shaka kuba intwari nk'abagasore
shaka kwitwa rwagasore bernice ako karirimbo kararyoshe cyane rwose ejo ndiko nditegurira kino kiganiro narakumvirije nsanga ndiko ndakaririmba ntashe muri metro mu muduga mbandanya ndakaririmba mu mutima kararyoshe cyane ndagukeje
urakoze cyane urumva indirimbo urumva biradushimisha cyane twebwe tuba mu mahanga iyo twumvise abajene baririmba bakora ibintu byiza nk'ibi kumenyekanisha igihugu ibijyanye n'igihugu kahise k'igihugu tubwire rero ku batamuzi rwa gasore ah, baba mu mahanga canke abana bakiri bato rwagasore kuri wewe yaranguye iki cagushitse ku mutima bikagutuma unasohora na kano karirimbo karyoshe
Eh, rwagasore icyo benshi bamuzi ko ni uko yabaye intwari yaduhaye kwikukira ariko winjiye mu buzima bwa Gas- bwa rwagasore urabona neza yuko ubutwari bwiwe bwahereye ari umwana muto Eh, yari umwana arangwa n'urukundo akama ari aba bagenzi biwe b'abakene akabafasha mu by'impuzu ni umwana eh, yakunda abarundi yama ashaka kuba ari kumwe n'aba- n'abiwe Eh, ikindi catumye nandika iyi ndirimbo ni uko rwangasore yari umuntu adafise amacakubiri y'amoko canke y'amadini canke a- a- amacakubiri afatiye ku bitsina Eh, ni umuntu yita imyiza y'abantu bose kandi ihangiro ryiwe ko ari uko uburundi butera imbere kimwe kindi catumye nandika iyi ndirimbo ni uko uri kuraraba niwe muntu wa mbere mu burundi yavuze ati abakenyezi namwe nimuje habona mushobore kuja mu matora mutore namwe kandi mwitoze muje mu- mu nzego z'igihugu ndetse urabona ko bamufatiye ko akarorero bikaca bibandanya ubu abakenyezi mu nzego z'igihugu ni benshi cyane Eh, eh, ikindi novuga kuri rwangasore niwe muntu yatanguje eh, ibikorwa eh, by'amakoperative ariko afashanya na- na- na bagenzi we Eh, navuga nti ahanini nizi zatumye nandika indirimbo numva ko muri jewe habaye abarundi benshi bashobora kugira umutima wa rwagasore ubutwari nk'ubwa bwa- rwagasore turashobora gutera imbere Mm. urakoze cyane rwose eh, bernice kuri iyo zo nkuru uri kuraha abajene cyane cyane nko ku bigeme uno munsi ah, kubibutsa cyangwa kubabwira eh, ibijyanye na- n'ibyo rwagasore yakoze ku buzima bwabo kuko eh, yara nk'uko bavuze yarateye intege abakenyezi abashyira imbere mu bijyanye n'inzego aravuga cyane yuko abakenyezi bafise uruhara mu gihugu nabo nyene urakoze cyane reka tubandanye ku mirongo ya telefone abanywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika barabandanya guhamagara twakire david david amahoro
amahoro y'imana i washington muraho twese twese Eh, nsuhuriza n'abakunzi ijwi rya amerika Hmm, barakumva
Mm. Eh, ndafite rero igitekerezo Mhm.
Eh, urabona ko nibyo koko abahanzi mu bihugu bitandukanye mu karere cyane cyane ko k'ibiyaga bigari eh, barakunze kuririmba indirimbo zihagiza ibihugu byabo ariko nkaba natanga igitekerezo nkavuga nti eh, abahanzi barakwiye no kurenga imbibe z'ibihugu byabo Eh, urabona ukuntu ibihugu bigenda byishyira hamwe ni nayo politike y'umuryango wa afurika ya afurika yunze ubumwe nk'uko ubona ko eh, reintegration eh, ya afurika bagiye bafata ibi- ibice bya afurika e- east africa south africa gutyo biriya bihugu ukuntu bigenda byishyira hamwe bakareba n'ukuntu nabo barenga imipaka bagatangira gukorera mu buryo- mu gukorera mu mu mu turere mu turere atari ukwibanda ku gihugu gusa kubera ko ni kuko niba politiki irimo igenda ivuga ngo hari igihe ibihugu bya afurika y'iburasirazuba bizakora igihugu kimwe uburundi ko- eh, ubugande u rwanda tanzania n'iki abahanzi nabo bagomba kuba kwagura ibitekerezo bakareba ukuntu bajya baherekeza inzego za politike eh, icyo zigamije nabo bagatangira kubitekereza hakiri kare ntibiyumve ko bari mu burundi gusa mu rwanda gusa he baga- bagahayagiza na- n'akarere ndetse bagahagiza na afurika muri rusange kuko niwo mujyo politiki irimo kwerekezamo Eh, ibyo rero ibyo rero bizajyana no gu- no gu- no guhanga ariko ba- eh, nabyita ngo iki Eh, ba- ba- ba- bakungahaza ubumenyi mu ndimi z'amahanga mpuzamahanga kugira ngo nibahayagiza akarere kose cyane cyane nk'igiswa- nk'igiswahire icyongereza n'igifaransa n'abakure babashe kubimenya kandi ibyo ngibyo bifite nu- n'umusaruro n'umuganda mu gukurura ba mukerarugendo noneho igihugu ntigikundwe n'abanyagihugu gusa kavukire igihugu kigakundwa n'abantu ba kure kubera ko ushobora kuba uri mu rwanda ugakunda amerika ushobora kuba uri mu rwanda ugakunda israel ushobora kuba uri mu rwanda ugakunda india bi- china birashoboka wumve yuko intumbero yabo itari iyo gukundisha abanyagihugu ibihugu byabo gusa ahubwo iba ari n'iyo gukundisha abakure ibihugu byabo ataraver ibihangano byabo batihambiriye ku tu- ku- ku- ku gihugu ku duhugu du- gusa bagure ibitekerezo kandi bumva ko ba- bakompanya eh, viziyo y'abanyapolitike kuko abahanzi bagomba kumenya politike nabo aho yerekera muri rusange ni icyo david gitekerezo numvaga na misiti yego igitekerezo cyiza cyane rwose urakoze Mm. Eh, urakoze nawe Mm. reka twakire tugire n'u- wikendi nziza twese twese Mm, mm.
twakire na cedric cedric ku murongo amahoro neza naona neza nagize amajambo mwe yambu yambu
yego ndaramugije na berenice berenice amakuru
ni impore yego ni amahoro yego ni amahoro n'amahoro yewe icya mbere nagomba kutangura nagomba kugutera intege eh, ko ibikorwa Yego.
ukora naho eh, nari nari nakugwandikiye ndakubwira ko eh, ibikorwa byawe ko ndabibona ku ka- ku mbuga ko eh, abantu benshi barabi- barabishima Eh, na jewe ngomba nje muri urwo ruhara rw'abantu tugutera intege hama eh, nkaca ndakubaza nti mbeya buriya eh, woba eh, ufise abagusponsoreza cyane ibyo bikorwa ukora ni ku eh, ni ku gahanga kiwawe nta sponsoro uraronka aho nofatira nko eh, no- novuga nko muri guverinoma eh, ko nko mu bushikiranganji bw'urwaruka boba hari ikintu bamaze kugufasha
Eh, nta kintu barashobora gufasha eh, Mm.
ariko umuntu aragira bagenzi bakagenda bamuterera muri ibi na biriya uwiko urakora ariko novuga ngo ndafise siponso ifadika mu bikorwa byanje Ah, okay. Ego kikiri mama kigira kabiri nagomba ndakubaze nti eh, urabona uyu u- a- avuye ko David imbere zanjye nawe nyene eh, ashikira ikibazo nanjye nari nsanzwe mfise nagomba ndakubaza nti none eh, niwo kwifokaliza kukuma ukorera ngaho mu Burundi gusa eh, wo kwagura ico bita karere eh, ukarondera eh, ari abagenzi aha muri East Africa eh, ari aha hirya mu Rwanda ari eh, aha Kampala canke ari Dar es Salaam canke ah, Kenya Eh, na cyane cyane nka nka- nka ku- eh, nka guporopoza cyangwa nka guhanura ko wo kwiyasosiya n'aba bakuru nk'aba ba- ba kidumu aba no nk'aba bahanzi babaririmbyi bacu bamaze gutera imbere Eh, komsa Eh, bakavuga kwereka eh, ingene eh, mushobora gukorana canke mushobora kwagura akarere aho komsa eh, vyoba ibintu vyiza kuko eh, Bernice uracyari muto cyane je ndakuzi Eh, iyo Yego.
tara yawe iyo mpano ufise eh, u- niyo garukira ngaho ifo ko eh, uyikoresha cyane uyikoresha hamwe uzoshika kure habaho
Mm, urakoze Em, cyane cedric ngerageje eko urashobora kubwira ko bernice
Ah, ngerageje kwishura ah, kwagura akarere mm, bisa n'uwa- bisa n'uwabitangwe ko mu ndirimbo ziri mu rukurikirane iwacu zoje habona hariho indirimbo zikundisha afurika kuko iwacu iwacu si burundi gusa iwacu ni muri afurika iwacu umva iwacu nyine uca wumva hariho harimwo indirimbo nk'iyitwa afurika hariho n'izindi yitwa inisonu hariho uh, n'izinu- ni indirimbo zigenda zerekana afurika zihanura muri afurika Uh, ariko urugero rwo kugerageza gufatanya n'abandi baririmbyi bo mu karere sindarushobora ko ni ni ibintu bisaba uburyo bwinshi kiretse nshobe kuronka abanterera ndafite ibyo byiyumvira ko bisaba narabihariwe nsanga bitwara uburyo bwinshi Eh, ubwo rugero sindarugera ko ariko ndavyifuza navyo Mm. Eh, kuri icyo kibazo Yego.
nyine cya david na cedric eh, hari izindi ndimi woba uvuga nk'uko david yabibajije kugira ngo wagure iyo uri kuraririmba nabo nyine nk'abanyamerika abanyaburaya bakumva ibyo uri kuravuga bashimira igihugu cy'u burundi
Eh, mu ndirimbo zanje eh, nsanzwe nkoresha ikirundi igifaransa n'igiswahili gikeyi kuko igiswahili sindakivuga cyane ariko indiri- indimi nsanzwe mvuga eh, ni ikirundi hamwe n'igifaransa Mm. ni byiza rumva abanyaburaya batari bake n'ahandi ku isi eh, no muri afurika barashobora kuzokumva kumbure naho nyine tugutera intege wongere ko n'icyongereza
yego um, nabyo ndafite umugambi ndashobora kuvuga bike ko sindagara ku rwego nk'uko nshobora kuvuga igifaransa cyangwa ikirundi Mm, birumvikana reka twakire n'uwitwa ku jerome ku murongo jerome uraho neza
ndi ngaha murakomeye namwe Ni mahoro mahoro
Eh, ndamukitse umutumire denise ndagize yambu
mwiriwe neza ndagize mwaramutse
nimore
jerome Yego, use ni amahoro.
n'uwuduza ijwi gato akumve neza hama uduge ku ijambo
ati ni intore murakomeye
ego n'amahoro turashima imana
Okay, kera nashaka kubatera intege nka- nk'uko abandi bagiye barabivuga ni ukuri igikorwa mukora ni cyiza kandi amaze kumviriza indirimbo zimwe zimwe z'iwanyu ndatumviza cyane rero nashaka kubabaza hari nk'amahiganwa muba mumaze kujyamo guserukira uburundi hanze nko mu bintu byerekeye iby'akaranga Um, ihiganwa nta nta mahiganwa ndashobora kujyamo ariko ubu ngiye guserukira uburundi muri gine konakiri mu kwezi kwa kane Yego.
byiza cyane rero ikintu nashaka kubasaba nashaka kubasaba kuko hari igihe abaririmbyi b'iwacu bashaka kubyifatamo nabi iyo bagiye guserukira igihugu hanze bamaze guha abashyitsi hanze ugasanga ntibariko baravuga neza igihugu cy'iwacu ariko barakiniye bagura rero nashaka kubasaba kurema niyo muhagena muri aya mahiganwa ibyo muvuga igihugu cyacu neza mukivuga aho kiri na cyane cyane mugerageze kuririmba ikirundi cyane kuko ifaransa cyose ndazi yuko icyo kibarusha mugabo muzoze murashyiramo ikirundi cyane nibaza yuko bizodufasha nabo nyine babyumvise nibaza yuko bazotangara bagireho abana babo bagati imbogo rero muririmba ni urwahe mugire ko rero mubabwira n'ingene uburundi bumeze bizodufasha kurema Ego.
uburundi bumenyekana
Mhm. urakoze cyane jerome hama nabisa kandi kabazo Mhm.
nahise akandi kabazo ndamubaza none indirimbo zanyu muba mufise sisitemu ikoresha kugira dushyize kure canke ubuhinga bwa none kugira ngo bibandanye kumenyekana kure cane muba mukoresha turetse yuko ah, nko kubishira kuri facebook canke ahandi hantu sinzi yuko bashaka kunyishyura
Oh, indirimbo nahereye ko kuririmba navuga ah, twashoboye kugurisha mu buryo ah, bw'amasede ariko iwacu nabwo agasonye ntiziraja ah, mu- mu byo kugurisha kuko ziri mu rukurikirane rutarasohoka izo nizo nabaye ndabahonja nk'uko mubibona no kuri youtube n- ntizirashobora kugurishwa ni indirimbo zizoja mu rukurikirane nzosohora mu kwezi kw'indwi bivanye n'ubuhinga rwaratevye cane gusohoka Eh, bijanye n'ubuhinga n'ibi- n'uburyo bw'amafaranga ariko nizera ko mu kwezi kw'indwi zishobora kuja ahabona zikaja kw'isoko Mm. hama kuri icyo nyine jerome ngerageje kumu- ngerageje kumwunganira jerome ngerageje kumwunganira bernice yavuze ati nimutenyenye gushika mu kwa gatandatu niba ntihenze mu- muci aho indirimbo zizosohoka ntimuzo ntimuzoziheko cyangwa ngo muzibe ngo muzigrave mumwihanganire muzozigure hageze sibyo
oke murakoze cyane rero abandanya atera imbere abandanya aririmba n'indirimbo nyinshi cyane ni ukuri arabishoboye kandi agire ko yigisha n'abandi bakobwa ngira abereke inzira nabo nyine kugira babandanye kumukurikira ntagume ari umwe n'abandi bamukurikire
Ah, sindi umwe sindi umwe Eh, hari benshi baririmba uretse ko eh, usanga umukobwa mu wundi kugira ngo amenyekane mu muziki bisaba ingufu nyinshi cyane ariko sindi jenyine hariho n'abandi baririmba Mm. Eh, reka tubandanye Yego, ku murongo jerome urakoze cyane cedric eh, nuva yagumye ku murongo yari afise akandi kabazo atashoboye gushikiriza cedric eh, uratwumva ngo ushikirize Yego, akabazo ndabumva kawe ka cyane.
nyuma None akabazo eh, eh, akabazo nari nsigaranye nagomba eh, jewe nsanzwe eh, ndafite inimero yiwe ariko hariho abantu badafite inimero yiwe canke eh, nagomba kumusaba niba bishoboka ko hari abantu bakenera nko guterera umuntu kugira ko aze gusiga nka nimero zo konte canke inimero yiwe direct kuko hashobora kubaho nk'umuntu ariko aratwumviriza nkariko arakurikirana kino kiganiro ashobora kuzo kwifuza kuba bwana ari babiri atari kw'iradiyo canke ari nk'ako gatererano arose akamubaza ukuntu yokamuha yego rero nshaka aze gusiga i- iyo nimero do konti cyangwa iyo nimero eh, kugira ngo eh, aba bandi ba- ba- banywanyi cyangwa abandi bantu bari baradukurikirana baze gushobora kuzogira icyo bagize hama eh, nkamwifuriza eh, no kuzotahukana isanganiro awadi kandi eh, kuraje cyane murakoze cyane murakoze cyane turagushimiye cyane cedric ku gutera intege bernice de bella ku murongo turafise kandi n'uwitwa mahoro mahoro mahoro neza
muraho Mm. uduhamagaye uruhega mahoro
Eh, ndi ndi mu rwanda mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka musanze umurenge wa busogo Mm.
amazina ni mahoro biremwe mu byangabo Mhm.
ni ukuvuga ibibazo ngenda baza uwo muhanzi wacu ese afite umuntu umutera inkunga mu mu bihangano bye kuko hari hari indirimbo afite indirimbo zingahe z'amashusho aze no kutubwira imbuga akoresha kuri murandasi tu- tuze- tuzajyeho tumufurowinge tu- tubashe kumu- kuba twamutera inkunga cyangwa se tube twabasha kumukonekita n'abandi basipasa ku buryo bakorana amakorabo bityo akazamura urwego rwe rw'umuhanzi ko numvisha avuga ko abakobwa at- batakunda kuzamuka cyane ariko mu by'ukuri iyo ahuye n'abandi bamurenzeho basipasa bagakorana korabo bituma aza- urwego- urwego rwe yaruzamura cyane nanone yaje kuturongera kontakite ze niba biri ngombwa cyangwa se biri- biri impotenti kuko hari igihe umuntu agira ikibazo runaka akaba yamubaza kuko hari n'aba- hari n'abandi bakitinya abakobwa bitinya ko umwuga imyuga y'abahanzi y'aba- ibintu bya akazi kenshi batakora ngo ni abagabo bagakora kandi mu by'ukuri bamaze kutugaragariza ko bashoboye nta na kimwe cyabananira ibyo ndamushimira by'umwihariko ariko nanone yagira ikintu avuga ari gutinyura abandi bakobwa
urakoze cyane rwose mahoro ahubwo nyine bernice ubwiriye aho nyine ko jerome nawe nyine yabisabye cedric yabisabye ubahe amazina ya facebook yawe twitter instagram barashaka kuku- kugukeza barashaka no kukongera amanota kuri izo mbuga ngurukanabumenyi Eh, ni nayo amazina ukoresha amakumbure nk'uko cedric yabisabye nihaba hari na nimero de telefone bashobora kukuronka ko waba wifuza kugushyigikira no kuguterera
yego amazina yanjye ni irumva bernice ariko ku mbuga ngurukanabumenyi nkoresha bernice de bel eh, kuri facebook yanjye eh, page facebook ni i bernice ariko hashtag ni bernice de bel ugize aho base bernice de bel gifatanye uca ubona akawunti yanjye eh, ukoresheje instagram ni bernice de bel nyene kuri music in africa ni bernice de bel nyene eh, whatsapp nayo eh, kuri, sabwe?
kuri izo mbuga nyine woba ufise ifoto imwe kugira ngo bayibonye bace bamenya ko ari wowe imeze gute
Eh, ni ifoto muzaza kubona ifoto eh, nambaye nyene ibintu nyene vyerekana umuco nyafurika eh, bisa n'ubururu no mu mutwe bif- eh, mfunze igitambara cera baca babona i- ifoto n'imwe ku mpamvu ze yose kiretse watsapu mperutse guhindura kubera ibi bya isanganiro wawazi
Bernice de- watsapu nayo ndashobora kubaha nimero Mhm.
o- akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na kane mirongo itatu na kabiri mirongo itandatu n'icyenda Mhm. urashobora kuyisubiramo
Uh, akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na kane eh, mirongo itatu na kabiri mirongo itandatu n'icyenda Mm, urakoze cyane Eh, ego ego.
reka tubandanye twakire na nikodem nikodem uratwumva Mm, duze ijwi ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, harya mu nyibutse ikiganiro twari turimo ntabwo nkibuka Mm. reka kumbure uba urumviriza iminota mike mbere yuko tukugarura ku murongo hama tubandanye ikiganiro urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho turi ko turaganira na bernice de bell umwigeme w'umurundikazi aririmba indirimbo ah, zo kuhayagiza zo gukundisha igihugu cy'u Burundi no kukimenyekanisha mu mahanga Ah, niwe turiko turaganira rero ku kamaro ko gukunda igihugu akamaro ko kunywanisha abanyagihugu Ah, turiko kandi turakira n'ibibazo n'ivyiyumviro vy'abanywanyi b'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone turafise umwigeme cyangwa umukenyezi Te- ndabwiwe mu buhinga bw'ivyuma yuko dufise oh murantunga ni umugabo ni umugabo yitwa anastase urantunga As- anastase nari nketse ko ari umukenyezi turonse ko tubaronka gake cyane nari ndyohewe alo anastase alo alo Eh, nta kundi barambwiye ko telefone imucikanye bernice kuri icyo nyine turamaze akanya katari gato turiko turaganira ariko abakenyezi n'abigeme ntawuhamagara ibyo bisigura iki kuri wewe
Um, aniniya kenshi ba- abakenyezi bakunze gufatirwa n'udukorwa two mu rugo Eh, ariko iyo ntiyoba impamvu yo kudahamagara nibaza ko harimo no kuba bat- batitaho cyane ibintu bijyanye n'iby'amaradiyo cyangwa ibimenyeshamakuru cyangwa ubuhinga bwa none bwo gushobora kumviriza ibiganiro bitandukanye benshi usanga batarabimenyera cyane cyangwa ntibabyiteho ibyo birashika cyane nk'i Burundi ho ni- usanga aribyo bigwiriye
none nk'aba eh, nk'uko mu rwanda babivuga abafise igitsina gore nshaka no mu burundi kumbure ubona none tuzotera imbere gute tudashoboye guterera ivyiyumviro vyacu canke ngo duserure ikiri ku mutima canke ngo duterere eh, ku bibazo cane cane bi- vyerekeye ubuzima bwacu
Ah, jewe ah, ku- mu vyiyumviro vyanje nibaza yuko umuntu yobandanya bahimiriza kuko badashobora guterera ivyiyumviro nta n'uwomenya ivyo bakeneye nico gituma nobasaba ko boza baragerageza kwitaho ibijanye n'ivyo kumenyesha amakuru itumatumanako ry'amakuru bakarimenyera kuko eh, umuntu ashobora gushikiriza iciyumviro yifuje ubu bigeze kure aho ushobora kwandika icyiyumviro cyawe utarinze no gusaba iradiyo ngo uvuge ibyawe cyangwa yerekana ibyawe ugaca ku mbuga zawe ngurukanabumenyi ukandika ibyo wifuza n'ibyo wiyumvira byabafasha cyane kumenyera byabafasha ku- ku- kumenyekanisha ibyo bakeneye gushikaho Mm. kumbure ntitwobahora bose hariho abafatiriwe n'imico hariho imico eh, itadukundira canke itatubohora ngo eh, tuvuge ico twiyumvira hariho no ku- n'ukuntu imico ivuga yuko umukenyezi canke umwigeme adakwiye kwishira imbere turabategera nabo nyine ariko biracakenewe ko bashikiriza ivyiyumviro vyabo ndabwiwe ku murongo wa telefone yuko anastase tusubiye kumuronka anastase ndakeka nizera ko wumvise ko nasabye imbabazi nari naketse ko uri umukenyezi cyangwa umwigeme uratwumva
ndabumva tu amahoro amahoro
amahoro amahoro Mm, ikibazo cyangwa icyumviro
Ah, mwatumiye umuhanzi ego
mutegewe nshaka kumubaza Mm, Ah, urabona eh, aba- hari- hari abahanzi baba bashaka gus- gu- gu- gusa n'abahanga indirimbo nyine zi- zizana amahoro mhm, cyangwa zikundisha abanyagihugu ah, i- i- zikundisha abanyagihugu igihugu mm, ariko ugasanga izo ndirimbo na- iyo bazihanze ntabwo zimenyekana kabisa ugasanga ziragezeze muri studio gutyo ntabwo zisohotse ngo abantu bazimenye bazikunda ari benshi mm, ndetse ha- hari imbaraga zaba zi- ziri gushyirwamo kugira ngo izo izo ndimi zaba zisohoka zabe zigira imbaraga zi- zikundwe nk'uko n'izindi zisanzwe zikundwa mm. urakoze cyane didier Eh, uka- eh, reka ku murongo wa telefone tw- twakire didier didier nawe turakumva tuga ku ijambo
ego Eh, ndi i kigali mu rwanda Mhm.
Eh, mbanje gusuhuza umutumire mwadutumiriye
murakoze cyane mwiriwe Ye- yego Eh, indirimbo eh, zo gusakaza amahoro ni nziza cyane turabikunda rwose nk'urubyiruko natwe tuma twabyigiraho kugira ngo amahoro- amahoro aboneke muri aka karere Eh, namushimira rwose cyane akomereza aho turabikunze cyane ni byiza cyane Tura- murakoze turakoze cyane reka twakire na jackson jackson amahoro neza
n'amahoro n'amahoro Ni, uri aho uduhamagaye uri
Eh, ndi sinzi watabona jackson ndabahamagaye ndi mu burundi mu giteranye umutumba n'inonoye Mhm.
ni ukuri ndasagaje kumviriza uyu mwigeme wacu Mhm.
ni ukuri yaririmbye indirimbo nziza cyane kandi zibereye ku- kazoza keke mu gihugu cy'uno munsi Mm.
indirimbo yatanguriye ko yegeye yerekana ugwaruka iya kabiri nanjye yagiye avuga uburyo umuhisi wacu perezida ya- ya- ibyo yakoze Mm. umwami gwa gasore Muga- Mm.
Eh, gwa gasore uburyo yakwitangiye akaduha ukwikukira k'uburundi Mhm.
nukuri ni byiza cyane hari akantu mwari muvuze gatoya ati none kumenye ngo barahamagara ugwa- abigeme ntibakunda guhamagara ku iradiyo cyangwa se ngo batere ibyiyumviro ati tubabwira gute ati ni kubera iki ni ukuri ubwe aho harimo akabazo agerageze a- ahimirize n'abako- n'urwaruko rw'abigeme kubera nk'ubu urabye ku murongo abagahamagaye ni urwaruko rw'abahungu abakobwa nta n'umwe twageze twumva ariko aravugako ucumenye ngo habayemo kubakumira kandi ikintu turiko turashaka kandi nabo nabo bariko barashaka guteza imbere reka ata- ateze imbere uburundi ariko ateza imbere cyitirwa urwaruka kuko igihugu nicugwaruka uno munsi Aha- aha, tuza- twebwe nk'aho ubwacu nyene urwaruka bisaba ko tugira iki tutera imbere tumufata mu mugongo Mm.
ni ukuri ikintu agenda musabe ubona ko azohava aserukira mu minsi hanze Mhm.
kweri agerageze agerageze a- ahimirize ahubwo nagira nacyo ndamusaba akantu kamwenya indirimbo ziwe turashaka ku- kuzironka kuri whatsapp cyangwa kuri youtube kugira hari abantu cadushikira aho tuba turi Mhm.
aca tubwira ngo indirimbo zikoca tubwira iki twara turazironka tuzi tuza tubwira zitamutera intege iyindi nimero yatanze ya whatsapp je nabonye umengo ngo ntikwiye umengo niba- umengo ni zit- ni zitandatu nibaje ko zo zidakwiye kubera umengo ni zikwiye umunani Mm. reka araza Yego, gusubira ahita kuziba asubiramwo neza nimero ya whatsapp yiwe namvuje umengo ngo bidakwiye neza usaba murakoze urakoze cyane Eh, reka tubandanye twakire na samuel mbere y'uko duha akajambo uh, bernice de bella samuel eh, nawe ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego ni ukuri nagira nshimire uwo mutumire wacu Mhm.
yego ndamubaza ati none nk'abandi baririmbyi bo baba bariko baravyiyumvira aravuze gahunda yo kuzobafasha kugira ngo nawe azogere ku ciyumviro nk'ico ciwiwe Mm. urakoze yego Eh, nawe reka tumuhe akaryo abishure bernice de bella ku bibazo bya anastase didier na samuel kumbure byinshi byari intererano ariko didier yashikirije ibijyanye n'abigeme nk'uko twako turabivuga ngene ngo batera intege ah, kumenyekanisha indirimbo zawe samuel aravuze ku bijyanye no gufasha nawe nyine ah, abandi baririmbyi nuko ah, nubwo nawe ariho ugitangura ukeneye abagufasha ariko gerageza ubishure
ego mvuge cyane cyane ubwa mbere kuri icyo cyo gufasha abandi baririnzi cyangwa abandi bigeme eh, aho tugenda duhurira jya nama ndababwira ubwa mbere gushyira imbere akaranga k'iwabo gukunda iby'iwabo kuko ushobora gukora iyindi midiho nk'abanyamerika cyangwa ahandi bashaka biyumvirana umunyamerika ntibabyitaho cyane ko byo barabihimbye baca bashira imbere iby'iwabo kurusha wowe uzanye akantu gafite icyo kisangije ikindi nibaza yuko turi muri amikal de milisenti burundi tuguma duhimiriza duteranira ibyiyumviro dukungene twoteza imbere uh, amahoro iterambere ry'igihugu ndetse na afurika muri rusange Eh, ni ishure ku bijanye eh, ni eh, n'ukungene bashobora kunterera ko numva umenga hariho abatashoboye kumva neza nimero atanze navuze nti eh, akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi eh, mirongo indwi na gatandatu mirongo itandatu na kane mirongo itatu na kabiri mirongo itandatu n'icenda Eh, ku bifuza naho aho boshobora kubona indirimbo zanje bashobora kuja kuri youtube bara- banditse damise be bashobora kubona indirimbo eh, zo- zose iwacu rwagasore mureza mama gira iteka mwana n'izindi Bara- urakoze cyane Eh, nibaza yuko ahanini byari ibyo nkabashimye ibyiyumviro intererano zose bagiye barampa nzogenda nda- ndabyiyumvira ko u- ukungene nshobora gukora kugira ngo nshyigikire afurika cyane imiryango indi iriyunga muri afurika ibandanye gutera imbere
kandi kuri icyo Eh, nyine- icyo noba nibagiye ngira ni icy'abakenyezi Eh, abakenyezi eh, bivanye n'imico benshi baramaze mbere eh, kononekara mu mutwe novuga nti barabaye traumatize baramaze ku- ku- ku- ku- kumera nk'aho umenga byamaze kubaja mwo byabaye ubuzima busanzwe ku- kuja habona umenga nta n'ico bikibatwaye ariko ni ukongera nkabakebura bashobore kuja habona bashobore kwerekana ibyo bashoboye kuko ni byinshi bashoboye nta muntu ushobora kwizera atarabona icyo ushoboye Yego.
kandi kuri icyo nyine nyine bernice eh, benshi bakeka ko uh, gutera imbere cyane kuba umuhanzi umuririmbyi yateye imbere cyane rwose uh, akajya no mu mahanga aho ugiye kuzoja n'abaririmbyi b'i bujumbura ibyo si byo kuri wewe
Oh, jewe je sinzo sin- sinzi icyo mushatse kubaza Eh, ariko nashatse jewe kuvuga nti nduma- kuko wowe u- uva hehe watangiye kuririmba uri hehe Ah, kuko tuganira wavuze ko wavuye i karusi Ah, niyo watanguriye Eh, je kuririmbira mvuka i karusi niho nataye uruzogi muri komine buhiga umusozi wa buhiga nyene Eh, mu bisanzwe jewe nje mu gisagara ca bujumbura ari uko mpejeje kaminuza y'uburundi urumva yuko eh, ndi mushashi bujumbura ariko na- nagerageje kugira kuraje ku- kugumana ibyizigiro no gukora cyane kugira ngo ashobore gutera imbere naho ntavuka i bujumbura ashobore kwerekana ibikorwa byanje Mm.
Yego.
nibyo cyane kandi rero ni ugute- ni ugutera intege n'abari hagati mu gihugu nibyo nashatse kuvuga kugira ngo nabo nyine bumve yuko bashobora kugira aho ugeze no ku- no kurengaho kuko hari igihe bumva yuko kumbure ari intambwe ndende cyane ariko bira- bira- birumvikana ko wewe u- uteye imbere cyane kandi n'aho wavuye mu gihugu hagati uri kuraseruka igihugu mu makungu mu minsi iri imbere reka rero duherereze ikiganiro twumviriza ka karirimbo twari twatanguriye ko ka iwacu karyoshe cyane abatashoboye kukumviriza mu ntango bakumve mu mpera bernice de bere turagushimiye cyane rwose kubona wafashe kano kanya ko kuganira natwe ukaganiriza cyane cyane no guharuka turagushimiye
ndabashimiye neza oriyane ndashimiye na vewa afurika yatwa- yaduhaye akanya yego murakoze yego turabashimiye mwese rero mugire wikendi nziza muryoherwe kuri kano karirimbo mwongere mubandanye mwumviriza radiyo mukunda cyane radiyo ijwi rya amerika mwari kumwe nawe yanitanga ishaka ndashimiye n'abamfashije mu buhinga bw'ibyuma murakoze mwese
gutera akamo burundu uba mu mahanga ya kure ntagatima ntigatera ntutebagane garuka dufashanye dutere iteko burundi iwacu burundi iwacu burundi nimuze tuhateze imbere iwacu Burundi iwacu Burundi dushize hamwe twahateza imbere iwacu Burundi iwacu Burundi nimuze tuhateze imbere iwacu Burundi iwacu Burundi dushize hamwe twahateze imbere ababa ku mpande zimwe z'isi mu ntara zose mu moko yose turangwe n'urukundo oh. mu butandukane bwacu tukinama n'ingingo yo kubaka uburundi bwacu iwacu nimuze tuhateze imbere iwacu Burundi iwacu Burundi dushize hamwe twahateza imbere
mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc